everyday tori we dey make sense. na oh. friday o oh. as we talk am say thank god it's friday this na leader uh, everyday tori for leadership tv o oh. na me o your one and only Ige Asinde B no be Olemide here o the man when he claim say he get sense dey too get to dey the wife go call am na say na small pikin he dey call christy o christy dey here my people like greet una una well done at least we don't we don una go hear our voices again as we dey talk am na know say if yes if yes i will disappear reappear I will help with a little because they don't say you go sick with the litter how you dey and you bring come back. no worry after the show i will tell you fidelis there here oh. The o. ipa now. I don't say as he get there on a uh, on avoid waiting. What did they call that Unavoidably absent. Okay, unavoidably. Eh, <laughs> she don't unavoidably as she don't come today now trouble don't start. <laughs> Who are that I woke up? And people will tap on us come again today do as na Friday and say Friday. But they carry to let me say it will good for weekend. Then they carry come every Friday. Oh, no, not forget. Now they follow us now. We send you a comment. Follow us, choke ma choke our story. We beg now, my people. Today, we say we carry come in. Hmm. This one, eh, they be talk say now who they need, then they beg, oh, then they ask. Then they come bless. Even when they need, they beg, they ask. Somebody answer them, oh, people say chop belle full, and then when they ask now, oh. and then when they get, then they come be as they get oh. on top of celebrity man, tell me say that because people don't send their candidate, people don't give her money. Now others don't follow. Now they send their whole account uh, details. So oh, be like say wetin we follow. Before we go there, we come get one joke. Um, I talk say first the whole landlord. First we dey mind the kind food wey we cook. But get wetin you go cook, landlord go perceive am. he go say no, this person no wan pay my money. No be so my money don get. If you wan come fry stew, wey be say the whole landlord no allow the oil bleach. So that when you pour your tomatoes, no do shit. <laughs> because if someone wey dey hear come wey dey owe money come hear say your student dey do shin you go say the money you go give me them. you see as you talk say if person dey owe landlord yeah. truly truly e dey how you go owe landlord especially for landlord wey dey live for the compound wey eh. you dey eh you no go even fit pound pepper na you go dey slice the pepper put for soup no be regular pepper but you know if you even pound the pepper you go say eh they no pay me o dem don dey cook so if person wan fry that hmm. one sef you no go even garnish your chicken. Eh no when you finish am the aroma wey go come out so the thing be say just wash am you sure boil water go for the chief visit all your don go even come out then when you don dey dey warm fire make the oil put the oil and the chicken together as e pour carry come down and now you come bond your top of your house rent. wahala go dey go house rent. <laughs> you go wear new cloth pass i wan see you you dey for wahala o I no see money pay house rent because money so cost. you get how you go smile that was like you dey smile you say no. <laughs> I remember I remember one like that na when the guy dey always go well well. Yeah. as the landlord come comes in the morning mm. and then I say ah oga landlord good morning o mm. he say good morning for wetin mm. I say you still agree?" he say yes <laughs> he say you dey owe money and ah, you still agree?" <laughs> he say what is good about the only? <laughs> my pipo na welcome o to today uh, for the time say okare come o this one eh we come talk say o as we hear say davido post uh, paste your account uh, detail people send am um, one million o oh, people come respond o guy don ham am o don over ham am now na e don say nigeria no dey carry last bless celebrities and They come be first for that kind matter o oh then you come here say all the colleagues now don dey follow dey place their candidates o oh. we hear say tuface o oh. dibanj eh, o oh. yuvi eh, o even which one again na wey say don see. Eh, don jazzy all. all of them don follow face their candidates now dey say abeg o. eniola badmus all of them. based that one dey ask for money to to mark her twenty years of stage o. Mm. so now we no know who next time say o send the whole go face your candidates Let me i come dey that say dem talk say person wey say they find money and they beg o oh, they ask for help o oh. now these people dey chop dey check for full o oh. dem dey live for mansion o dem get cars like say a bicycle full everywhere o dem come dey pay account they ask for money no be say poor man they find garri to drink o carry the waka for street nobody give a garri drink now say this life true true say life no this life no balance true true e no balance Then we carry come home make una join us for this matter this matter how una see am abi una too wan place una waka dey this. Let me know me me i don't even i don't know where i sure i don't even i don't even dey write my own dey gone for street Don't be let them make am on social media that you no go talk say you no be my friend you don't see am you no dey follow me you don't see you even check outside this our gate outside this mm, you see my account see my mm. account so abeg make una dey check any white paper go I see make una know say na christian account dey dey abeg make una send am <laughs> all oh, no go reach one million sha. i don't know you no go reach one million but the truth be me i just see this one say na green you understand like even the davido sef wey be even start this thing uh, no be say he need this money maybe you just wan try how much like, birthday how much person wan spend for birthday even if you say you wan use big hotel you know which people you wan go which kind you no go fit like born mama burial you no go fit no go fit time? mama burial at the end of the day you go see people wey get money dey carry money dey give another person wey get that's for this our country wey people wey don play different roles for this our country maybe as actors o or maybe like doctors or mm. lawyers they don dey dem solicit form for to go carry out kidney transplant the ones wey don get health challenges yeah, dey go show from january to december nobody no nobody dey answer So of dem go even call call their governors dey go say eh at the end of the day nothing but na davido wey be say already dey on top of money is it because him be insurance king or maybe like say we go even release our own insurance but also go be insurance yeah, you know like insurance. Hey, no you know because even as you talk to these people wey already they get plenty cars They dey live for mansions. They all of them come dey go somebody like p-square they be rich guys. as they rich i come dey wonder say i don borrow money na wetin make p-square come reconcile so i go fit joy account this day for them. no truly truly p-square bin don reconcile p-square be bin don reconcile so like all these yolaba na people wey dey make money we let dey even see e just dey like somebody like this eh, cross dresser wetin bin him eh, dis one they dey call she him she him What's be his name bobrisky bobrisky bobrisky go come dey ask say dey buy for one They buy one million wetin wan carry the money go most of them are brand ambassadors they didn't make money they didn't pay them well of people when they're hungry we see people like our almajiri okay why if if you say they davido raise this fund to say are you want ah he wan carry enter enter north come pack all their bags and out of the street you know even for im place for im village people don tell us that you want to say okay i wan like this next year so i wan pay school for mention category of people wey you wan pay i wan build school for free education for my village you see this one no be the same the the video wey dey always dey uh, advertise how you dey buy uh, diamond ring diamond necklace diamond earring just if you dey buy car or how much just allow us we no get make we as as little stage, she don't post her whole account number for everywhere mm. even when i dey come i see am oh. Eh, eh. i even try send money put there say the account number is currently switched off. <laughs> account number switched <laughs> off you don't pay yourself o. Oh. so this uh, <laughs> this davido matter on be say you say sometimes uh, just say nigeria na cruise mm. many of these people not be say i need this money because even for that piece matter the one wey they call is it eh, that mr p and eh, mr p yeah, get one uh, you get one show wey even do for instagram when they dash people okay. get one when they do like that You will say make you They will carry the people go shopping mm. will say make they carry everything they want wan carry i think within one minute or within thirty seconds. you know na you never give up my number. so <laughs> you will go follow am for instagram be that. <laughs> so anything you fit carry within, within that thirty seconds na him go pay so you get a lot of these things when they do when they dash people money. Not say they really need this money, oh, but it's just that if you think, if you look at it in a way, like I say, celebrity star and normal lifestyle they different. I mean, they because many of these people, fun. they just want to do all these things to make sure say that they they did that they arrange every time. I mean, they watch, watch they, will get with the text when whether they they as popular as the video. And this one is now when come they paste their account number. You know, in Nigeria, anything when one person starts, it don't become challenge. And those account numbers, really, I don't know whether they are correct account number. People are not forget say fraudsters. Fraudsters. I'm telling you, once they hack into the account, do one or one. most of those accounts when they will use will be empty accounts. That will be their main accounts where a lot of it just display their main account. But all those things are just now cruise. I just made a day relevant. Maybe when they talk about and I don't say really need money because some of them at the end of the day say you're surprised they come organize one challenge. You did this they'll still distribute and ask. Even Tola Nick should don't join the self-based account detail. Now, for my BB Nigeria has made for uh, uh, uh, mm. sister this thing. no be say very soon wey be white money too some post yo alternative. so na abeg tell dem for dis show say me i don face my own abeg so abeg dem pay dem for anyone wey end with zero zero three na him be my own. see see seventy million wey davido get within uh, one hour yeah. na him white money go cook for forty three months. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> correct one point one. as at yesterday afternoon as at three o'clock the group don hit uh, one one hundred seventy one uh, million. Mm. Ah, na true natural. o you say na true see ẹgbẹ́pọ̀n eh, wey for naija many months. they quarrel dey fight. no you no quarrel fight person go to houseboy just dey cook food dey cook for dey cook dey plate. <laughs> i mean if you want to get that one hundred and seventy one million then you go cook for like one year. <laughs> me i no tell am because this davido every time he go dey show us he go dey show us um, um, pendant back. him buy old um, diamond pendant i think shey we no go dey for work for there. na true my people, this matter e be as e get o we come dey wonder o say this thing no mean say we dey do for abodo naija really e be as e be because if people tell me say they need money true true until they dey hungry you hear say people just thief a pot of soup people dey steal food you hear say person don go thief a hundred naira well i still wan give you one man thief roasted corn for road dem dey beg money for tv They show them everything nobody dey give them assistance you be say you get enough. When they talk out here now say waiting the na uh, corporate bed. Yeah, e get name wey yes, uh, corporate beggars when you go see um, go like beggar na you go see woman go go rent children um, carry three children come dey say uh, good morning sir abeg we never eat and we wan go kwakwalada you think say if this kind people see even uh, five hundred thousand they will still dey do this I saw some boys who dress still like this. I know that they are, they are this thing. Okay, it's called speak English for you. Excuse me. Excuse me. Like, really, if they really get this kind of money, when people get, they don't do that kind of thing. No so you may say you don't get now come they ask they they dey uh, display your account They say you need uh, help What poor man go come do you they ask be that. I wetin i bin expect them to do na say what do give away for give away account details say okay see my bank mm. i not meet so so people so so number of persons mm. post the account um, I want to do the When my bank see the money, why people make share am for this dey uh, ask, and I see the, way our somebody like Obi Kubana, mm. people dey wey still dey find me, I still dey find Obi Kubana number. I no get. Mm. Now Obi Kubana go still carry money dey ask uh, give uh, the people of Otedola. Una get this money, make una give us now. how many people na give us the day i dey find five thousand to take buy fuel or to even pay to buy to buy gas to buy gas <laughs> and things. no be no be even that gas matter now wey come dey say na some people sef na only ghost fire dey come dey go. <laughs> so in terms of people wey no get plenty so, children na why so na to just because if you marry three wives come here for three children by the time holy ghost fire five times dey bin don don. be as e get o as e dey butter dey be eh we get other tori for ground o this one eh as i as i chook ear for this tori eh the thing pain me eh e pain me o i hear say two boys o say na underage dem be o make their papa get uh, eye problem o the two boys go thief eye drop their papa wey be say e get eye problem o then police come arrest them come go lure them for for come go put this boy for prison o this two small boys o for prison for nine months say police don come show up again they come find these two small small boys o i say god people now are not see money to buy item for eye you and davido mean say na na na big boy then dey beg for one million naira people e be as debt but make una wait first our soup dey fire we dey come back now. everyday tori we dey make sense. na people thank una so as e dey there we don come back o. Oh before we be grow i be talk say this life really dey don balance o oh. see two young boys o oh. their papa no see money buy eye drop both sick am dem dey dey for prison for nine months o i come dey wonder o oh. were big boys most um, times kind small small boys dem dey dey spray their country say dem need money now say this kind this kind life e be as e get o say people be say dem go steal eye drop to help papa make say e blind dem people go thief billions for our country dem go no hear the matter no you you dey say dey go thief hydro be like say you follow police for follow person because the story wey me i read mm. say na their neighbor Mm. you know get this life no balance as you dey always talk am mm. e get where you go dey person go just hate you you dey wealthy the person dey hate you you dey poor you go hate you they say the compound wey they dey live mm. na their neighbor go tell police say they dey always bring things come house and e don weigh them all dem no no be say they catch them. dey thief because at the end of the day na the magistrate na him order the police say make dem release the mm. the boys because police no come dey come court after they don go remand them for eh, prison because they no get evidence for that show boys, so. okay na where they steal the eye drop go show us na no no place no nobody come out come say na from my okay sure because my person just talk you know say people fit just hook up story hook up story just to and the the, the this boy their papa get high problem the man no well and then these boys they they dey between fifteen and sixteen years as at when they arrest them mm. but later they come be like they date the other one go don mark when they come enter seventeen so from wetin i read no say they catch them oh. o you no catch them in the act mm. na just somebody assume say mm. they go think you come go call police you know say police sometimes dey disappoint mm. them the place wey dey go do thorough investigation dem no go do i know say our naija police wey dey wan work yes if they wan work they go work but if they no wan do am they go just dey eh, disgrace themselves. so if they wan work how many say they dey sure say something dey happen na dey do. and na ah na that one na i dey tell you now they go ah police safety go go report case go tell you say make you write statement wey you fit because they go say make you buy uh, play sheet. the bell go try to pay. I as even play sheet you go buy you know make dem dey easy as you dey write. make dem eh, pay for each word each word wey you go get am. because they count am according to the words wey you write. so the thing be say this this um, this life no balance you true. now we dey talk say somewhere like davido wey even say make dey pay money i expect say him go say okay this money i wan use am do charity work. Hmm. families wey no dey too wealthy. okay like the ones wey be say dem dey struggle before they see how we because me i believe say those children one day no dey go school and then secondly how we sure say they truly still that day they fit don go do small labour because you say ah, if you go market now you go see junior wey dey follow person you buy something you say say where you dey go carry am hundred naira two hundred so wetin make dem feel say those children no fit do am anyway even the the person wey even remind them before i know say e no good make person steal mm. but this our country we don know people wey don still big money mm -hmm. at the end of the day uh, uh, go just give them three months sentence eh, mm -hmm. and fine or maybe hundred thousand fine when be say you when you hear that you go dey vex so why they be no give them na maybe somebody for comot come pay that money mm. or maybe they just want them tell them say ah you know make una do like this one because the person wey carry those two children go remand i believe say because they no talk about their mother for that time uh, so it's possible say their mama no dey and if you na these two children dey help their blind father so by the time you come withdraw these two na wetin come go keep them somewhere how you respect say this man go take go people go kill am now. even me sef when i hear the story ye yesterday mm. the first one wey i ask na the the man still even dey alive mm. Mm-hmm. because you get eye problem you come add the thinking of say ah you no see your two children for those children na dem be in for over nine for over nine months mm. you no see any of them and the thing bad be say now this kind of time we even they try repair the country since people like say the country don't bend go one side That's <laughs> say the country don't bend go one side we even try see how we try repair the country That is <laughs> this kind thing on the happen now imagine imagine those kind of children now say dem come grow imagine the kind hatred when they go get for police yes. just carry minors detain them, mm. detain them for over nine months say no get received for for uh, eye drop. Of course, then they give receipt for eye drop. Even you go buy eye, drop carton, then they give you receipt. And, and even the person will go report no talk say that was saying no talk say adichule don die house still for or he don for money. nobody for their for stop nobody for their you know say that's why i just say some people just dey hate person mm. and again now when you call these children na them be their papa eye eh? mm. na them be their papa leg na them be the hand the man won't get up go na na so when you go withdraw these two children what you can imagine close it make neighbor take care say you dey for your house mm. na your house o you won't get up go carry machine if no go fit clear the heat mm-hmm. hand scatter everything wey them. so for me they dem no try they dem not try. and still and still not the matter sha as una dey as we even try relate am to this the obi the the david matter the reason why me are not dey even dey blame like eh, david obi say mm. the way the life dey say your your cycle the people wey dey around you mm. matter. Mm poor man if na poor people dey your circle you ask for ten thousand you no go see ah. but as far as say davido na big boy mm. the people wey dey around them, na big, big people mm. so you if you ask circle, i say i don't post my own na one thing i say they say your account switch off na wetin <laughs> wetin i go do again because davido na big person people wey dey circle na big big people so request for money like that he must surely get get the money so, you know, on their own, the fiscal gets no sponsors when they do for people when no, no. Hmm. Maybe they're not the public side like that, understand hmm. But and then maybe we see how the matter will go, Sha. Whether they will they will show in a cruise and just a catch in the end, they will never know how the matter will end, but we still they follow the, they work the I saw this thing, but I can't remember at that time we get one lawyer that time we live for Yan Yan. You can't say Pikin or fit go school for uh, this army day school, all those mm. kind of schools. So Pikin or fit go and for that yanyara, yanyara get a police barrack. Say the go for that area. Say the pikin friend go be uh, police. Mm-hmm. So if you no want to go to school for, for government school, private schools dey that area. Well na, he say don make pikin go all those army school and all those uh, schools dey near barrack because pikin friends mm mm-hmm. go be police. <laughs> and they say don make pikin go school for town, so that pikin go make. rapper man dey important that's make you get uh, high level as you talk about cycle you say well cycle That i say na true you talk we get comment o you sabi first read this comment. well our one fan he say e talk show dey entertaining their fans sha the thing only show say rich people dey follow their fellow rich friends leaving the poor behind this kind of balance. na she like no balance. no one dey just talk about settle. na true if this life no balance you should hope that woman that one dey. again still don say he every day tori every day tori people if your account detail show us make we donate for una abi we no dey need abeg we dey go we dey go we dey go i dey get our own for outside o I get I get three accounts. I don't face that way. We dey go my own. I dey make you joy anyone wey. send the drive, make the check. Anywhere I want Don't worry, I will send you money my own. Yeah. Or our contract, alright. My own account, then. Eh? Wait, get less than 100. You can't get some. So if you want to come, I will make it not past 100. I didn't beg I get choice. Oh. Me, I get choice. I beg. Just the way I need. Eh? That's what, that, that's what Bessie said. 1,000 naira in The video account. Hmm. As they are putting up. Nice here, lad. The bank don't reverse it. this account not need one This is Robert Lab cycle we're talking about. You not have We're not They to send that. David, though, you don't tell our grandmother was saying. David, David, not your fault. Not eh. your fault. Yeah. Make you use the money to protect Nobody to spend am on they just dey pour champagne you see people vex say dey raise you say we talk am here when obi papa na mama uh, obi bury im mama mm. you know say e no go make pikin no bury im mama well mm. because na the suffer wey your mama suffer for you na your own pay back time give her that last one fine that one dey talk be say all these people wey come dey dey show say dey get money just dey throw money wey be say e dey like when you carry food go sit down for barak or place wey be say people dey chop like that you no see anything chop you know say as you hold the food dey as you dey dig the food scoop the food dey go mouth that pikin go don first use to know like that <laughs> go go enter so now the kind longer wey dey was be this mm. one. Eh? you know say even if na dog dog see you dey chop money go first you go start to back na wetin we dey do so no. Mm. but at least ah for this time wey go dey body dey pepper us. yes sha e you dey do am to my well. wetin be heavy hmm. you dey eh, jealous. jealous na jealous. jealous. Jealousy. Oh, English na eh, jealous. Eh, okay. jealous. Because uh, okay, they say that the root of all ways to hatred. We get all ah, that comment, This one na oh tell say david na boss na boss im be and na person wey don bring all bosses na true okay. what is happening right now is him enjoying his success mm. and dem don surprise from the office and people go there. na true you talk ja my brother na true you talk though eight hundred say oku ẹ eh, born and do mama bera o oh, go come get any of you jẹ don help boys you no go know know wetin you don do you think say mama very soon go soon get ameko wey say you go to don help. like so so some I some time ago something before the a video then uh, enter mm. i said mm. we know person very much the way hunger dey bite person mm. you know feel this uh, that that go back make go slow make you reach the one dey see dey come money later e dey further na wetin we dey come back this injury time you say politicians then they give person Everyone they hide under say this government hard o oh, this government before you go go meet your uncle the one of the, they will just the one that you're talking about, they will write gem. Now you want to go, people will get up, follow you and when you don't cross, don't help. Sit down. This one said, "These politicians, and they don't know who they talk now, but he get one politician when I even know what." dey follow for social media. Mm. recently na him come post him him car one big car for if I think out loud and say, eh, I'm enjoying my baby, if you don't like it, for yourself. I'm waiting. politician for this country. Na na although I no go blame because no some people some of them no be people but <laughs> eh, you no go say na people. is their money buy. I imagine when you talk be politicians for many years na our money na dey dey table na. You some of them go their village na no road for enter their They no dey even go village. No road enter village. The thing be if you live poor what kind of congratulation try make you dey rich. see no see there once you see go back to why many not dey do bad things to make money because if you don see the kind of difference between you and these people and you say hey don get leg don get two legs you don get four legs and you don get two legs hey you go see how they come dey be inferior if you be inferior human Be just like person go do anything eh? no na to get your mama money they no no care. because na only that time they were fit enter that sector. they no care they just want money na you no go. that, yes, we just want them to just bridge that gap What do they fit do to enter this next cycle that's all the thing as i dey flaunt all these things e good to flaunt them some people as well abeg the jealousy the jealousy dey cause dey cause non throat dey <laughs> Don't throat wey dey talk na no for person dey say how na joke how person church because they make me go stand up support Now im wey one woman Now you're all im husband tell am man be widow i go to as you dey so you dey like i don dey be widow for how many years. so so that kind of elon trust that mean say even when the man dey say make the farmers <laughs> come get up the son for the man carry son he don for man don don take up from that past nine years old then they set up put am cover in the house they carry bundle of money like this dey. Ayúdame si no somos todos. No sé how many people are just you no go get up. I was gonna say if you no get up, na me dey talk for two days. Mama wait o, I just wan body talk for. Lọ́kùnrin kò tọ́kùn náà ọ̀gbọ́n ó sẹ́yà sí náà wíkẹ̀ndì ẹ̀. Ó yẹ kí ọ̀gbẹ́ndò ọ̀gbọ̀n ògbó. Èdè ó sì wá kọ̀ọ̀kan nípa àdéhùn ọ̀gbọ̀n kárí kọ́ọ̀tù lẹ́yìn. talk peter will talk be saying mm. for this um, video matter mm. the dem don show say for the show say fifty days of society Four people still dey mm. don't work hard for a very long time so this one like that our the person won't comment So this one time for them to enjoy their money mm. na just leave them make cash cruise because even in a way they get fans when they follow them. And most of these things, they entertain their fans, mm. which of course now one of their work yeah, to make sure they entertain their fans, carry them along, you understand? Because even with the kata kata when you for the mm. with all these kind of things, at least plenty people don't forget say they never chop. Yeah. <laughs> people, when, people when young guys supposed to now they don't forget say ah they never chop. So at least we just we just allow them cash cruise. And for people when be say because of all these things, you want go go hand for for for bad thing. Mm. It never reached like that though. Mm-hmm. Eh, because even if you plan for bad thing, we fit still not hear about you. Mm. People your account number for no, internet, hear, nobody do nobody will see and say that complimentary police will hear say they eh, arrest you. You can see that kind of thing. <laughs> <laughs> or, tomorrow maybe now as don't start craze mm. that will come dey watch for social media they yeah. say I see this boy oh, yeah. not start craze yeah. so e never reach like that just work hard pray make God bless everybody also make e dey happy. people our hustle me i wan talk say the judge wey don look am say these um, two teenagers eh? these underage boys dem no suppose dey as police no come for. to come dey maybe prosecute dem again wey wan order say make dem release those boys im do well o oh. mm. may god bless am and then again for the video where i still get message for you o oh. Not as we don here, we say na everyday tori and we dey make sense mm. abeg if you change mind say you no wan use all the money wey dem don raise for you mm. for only birthday say you wan reach out to people abeg make you look look am well make you contact us for leadership tv we go give you list we go because <laughs> we no go there o na marriage you dey plan we no go there no marriage we go give give am list of people wey need help okay. or make e touch their life so abeg we no go chop your money. and we go coordinate am well then we go do advert for you so abeg remember us. Um, as i talk am before eh davido beg, oh! in case you wan help people with that money when you don't get so don't forget us o oh. mm. my whole account is very easy to cram. na pipo pipo say make don't go do long throat go chop bush mm. so I beg, no matter how they tell you long I beg. hold your truth when your own time come god will know how he go take bless you no be everybody go fit get blessing through davido own way davido get him own destiny every time matter dey different. people go mama go mama una no dey tell people say see your mate na davido no see your mate no see your mate mm. na your mate abeg make una no put dem wey dey go this long time. people fingers no dey equal abeg make una allow make una own time come god get him own way we take bless una i beg una. five fingers no dey you say kule no dey here. kule we una some follow us o make una no forget say the same time on monday we come back tori o oh. make una join us una buy garri. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.